mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bwakeye hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya mu nkambi ya rusenda y'impunzi z'abarundi muri kongo ubukene bw'ibiribwa bufite ingaruka zikomeye ku miryango y'abafite ubumuga umugore aranca inyuma kubera nta kintu abona kiri mu nzu iyo ndamubwiye yewe umugore nugume hamwe wigumye acambwira nkawe umariye iki urabona mu nzu abana bari bariko barapfa n'inzara ntacyo umaze ni ukuguma wicayeho gusa niyo mpamvu rero aca ashima kuja mu nzira y'ubusambanyi uwo ni umwe mu bafite ubumuga bari mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru irambuye hamwe n'izindi tubafite mufitiye ntimujye kure ni mu kanya reka ariko mugenzi wanjye aloise bigirimana abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino yaduteguriye urakoze geoffrey tuyahere muri leta z'ubumwe za amerika muri leta z'ubumwe za amerika inama nshingamateka igenzurwa n'umugambwe w'abademokarate itekanya hagati muri indwi ko ikora kwitora kandi ikemeza ko perezida w'umurepublikane yagiriwe n'ivyaha bishobora kumukura ku butegetsi mu gihe bitegekanijwe kandi ko mu kwezi kuza hitezwe imburano zikomeye ku vyaha perezida donald trump yagirizwa naho ni muri sena yiganjemwo abarepublikane ikurwa ryiwe mu mwanya w'umukuru w'igihugu nta mahirwe rihabwa nk'uko bivugwa n'abahinga indongozi z'abademokarate zagiriza trump gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kuburabuza ibikorwa by'inama nshingamateka trump yarasuzuguye utwigoro turiko turakorwa two kumukura ku butegetsi aheje ku munsi w'imana yongeye kuvuga ko ikiganiro yagiranye na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky cari ciza cane kandi atanyungu za politike cari kigamije ni naco cabaye imbarutso y'amatohoza yamushikanye aho ibintu bishitse gushika ubu abategetsi ba afghanistan baremejeje ku munsi w'imana ko leta z'ubumwe za amerika itekanya gukura ibihumbi by'abasirikare bayo muri ico gihugu bashikirije ko byavuye mu mwumvikano wabaye hagati y'ivyo bihugu bibiri leta ya afghanistan yabwiye ijwi rya amerika kuko gukura abasirikare kwitezwe gutangura mu mezi atatu ari mbere ku munsi wa gatanu ibimenshamakuru muri amerika byatangaje ko leta ya perezida donald trump igiye gutangaza muri indwi umugambi wo kugabanya abasirikare ba amerika muri afghanistan gushika ku bihumbi bine abasirikare ba amerika bashika ku bihumbi cumi na bitatu nibo bari muri afghanistan mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba no kumenyereza abasirikare ba afghanistan kurwanya abatalibani
washington ijwi rya amerika
intagondwa z'abayisilamu zarishe abasivile bashika kuri mirongo ibiri na babiri barimwo abagore mu gitero cyakozwe ku munsi wa gatandatu mu ijoro rishira uw'imana mu gisagara ca beni mu ntara ya kivu y'uburaruko muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku rubibe na uganda byashyikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi w'imana mu isantere w'intara ya beni donald kibwana yashikirije ko abarwanyi bo mu hari adf bafise amamuko muri uganda ari bo bicishije imipanga abo basivile imihari y'abarwanyi irenga cumi imaze imyaka ikorera mu buseruko bwa kongo abantu barenga ijana baramaze gusiga agatwe muri ivyo bitero kuva ku itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka abategetsi b'ibihugu bitanu birukiye mu muryango w'ibihugu byo mu karere ka sahel witwa g5 sahel byishinze kurwaniriza hamwe iterabwoba barahuye ejo ku munsi w'imana mu biganiro iniyame mu mugwa mukuru wa niger ni inama ibaye inyuma y'urupfu rw'abasirikare mirongo irindwi n'umwe ba niger mu gitero cy'intagondwa z'abayisilamu abo bategetsi bagasaba ko bokorera hamwe kandi amakungu agafasha mu rugamba n'izo ntagondwa perezida wa burkina faso rock marc christian kabore arongoye uwo muryango muri iki gihe yasabye bagenzi we ko bafata umunota w'agacerere mu kwibuka abasize ubuzima muri ico gitero cyo ku munsi wa kabiri ku kambi y'abasirikare mu gihugu ca niger
washington ijwi rya amerika
muri afurika kandi ugutana mu mitwe muri libiya byarabandanije mu mpera z'indwi hagati y'abasirikare barwanya leta barongowe na generale karifa haftar hamwe na leta y'i tripoli ishigikiwe n'amakungu ariko ku muhingamo w'ejo ku munsi w'imana nta ruhande rwabonetse ko rwageze ku ntambwe yo gutsinda yo gutsinda y'insinzi kanaka ku munsi wa gatatu generale karifa haftar yatangaje ko agiye gutanguza ibitero simusiga ku murwa mukuru tripoli nyuma y'amezi yaba icenda arwana kugira yigarurire ico gisagara ibinyamakuru bishigikiye abasirikare ba Haftar byatangaje ko binjiye hagati muri Tripoli mu gihe ibishigikiye leta ya Tripoli navyo byashikirije ko humvikanye ibitero by'indege ko hatigeze haboneka abasirikare ba Haftar i Tripoli kandi kimirwano kiri mu micungararo y'umurwa mukuru abategetsi ba leta yavuye mu mwumvikano bavuga ko bafise intsinzi kandi ko bigaruriye ibice bimwe bimwe naho perezida wa turukiya recep tayyip erdogan ejo kuwimana yaragabishije ko ashobora kugara ibibuga by'indege bibiri vya gisirikare bikoreshwa na leta z'ubumwe za amerika mu gihugu ca turukiya abishikirije inyuma y'aho washington igabishirije ko igiye gufatira ibihano ico gihugu kuko caguze ibirwanisho mu gihugu c'uburusiya igisirikare ca amerika kirwanira mu kirere gikoresha ikibuga c'indege ci insirike mu kugaba ibitero ku murwa mukuru ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu gihugu ca siriya ikindi kibuga c'indege ci kurecik gikoreshwa n'inteko za otani
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru amakuru yo mu karere tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abafite ubumuga bo mu nkambi ya rusenda y'impunzi z'abarundi bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'inzara yatewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa rigiye kumara amezi abiri ridatanga inkunga y'ibiryo ku bari muri iyo nkambi vedaste ngabo ni umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri aho muri kongo ugeze muri iyi nkambi ya rusenda uhura na zimwe mu mpunzi z'abarundi zigiye ku kiyaga cya tanganyika izindi nazo ziri kuzamuka imisozi zigiye gushaka aho zitera ibiraka kugira ngo zibone amafaranga yo gutunga imiryango yabo muri iyi minsi ishyirahamwe rya pamu ryatinze kubeza ubufasha bw'amafaranga yo guhahisha ariko abagendana ubumuga ibo siko bimeze bamwe basanga mu mazu abandi nabo bari muri santere bari gusabiriza kubera iki kibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi shimiyimana ferdinand ni umwe mu bagendana ubumuga bo mu nkambi yo mu rusenda muri iyi nkambi ya rusenda turimwo inzara ku bagendana ubumuga yabaye ndanse hejuru y'iki yihindu- y'ihindagurika ry'amapokeji baduha amezi n'ayandi ugasanga ukwezi kwarenze mukundi none ubu tugeze mu mezi abiri abantu rero tuti- tutava aho turi tutabu- ata nguvu dufise zo kuza gu- kurondera kwishumamwo turagowe cyane tugiye mu mezi abiri abandi nabo batava n'aho bari barashonje cyane barabuze n'aho boyikubita twosaba yuko iyi nkambi ya rusenda basanzwe bayiserukira nka haseri yatwakiriye na leta ya kongo bafatanije ko bokwitura pamu ikibazo cya pamu bakagarukira abagendana ubumuga naho tubona n'abakomeye byahavuye bikananirana kugira ngo ntitumererwe nabi kurenza urugero kubera twamaze kubona ko harenze ko n'iyindi ndwi imwe hatangura kugaragara impfu zitangwa n'inzara mu bagendana ubumuga ba rusenda turasabye ko haseri na pamu bo kwikubita agashi bakatugarukira ubu batinda kubapokeza ibyo kurya mwe mugendana ubumuga mukora iki kugira ngo mwibesheho tukotesa burya bukarate tukarya amadeni mpaka ukwezi kukinzira mukundi na none n'isaha abagendana ubumuga ni bake bafise burya bukarata mu nzu kuko twabuhereze abadufasha niyo dupakeye amafaranga ashikira bariya abantu badufashije mu gihe cy'inzara dusabe museveni namya yuko gutinda kubaheza ubufasha bw'amafaranga yo guhahisha bikorwa n'ishyirahamwe rya pamu bituma imiryango yabo habaho kutumvikana kw'abubakanye nkanjye ngendana ubumuga iyo umugore wanjye abonye biyangaye mu rugo aragenda n- n'abapolisi bakamusambanya kubera iki abona ime- nta mikoro ari mu nzu ingaruka duhura nazo twe abagendana ubumuga ni nyinshi kubera jewe umu- umu- ugendana ubumuga singira icyo nambara sinova aha ngo nobe noduga ku misozi guca ingero ngumaho nyene nguma nyerera nyene mbura icyo nkora kubera iyo mpamvu mu rugo umugore aranca inyuma kubera nta kintu abona kiri mu nzu iyo ndamubwiye yewe umugore ni wigu- nugumye ha- nugume hamwe wigumye aca ambwira nkawe umariye iki urabona mu nzu abana bari bariko barapfa n'inzara ntacyo umaze ni ukuguma wicayeho gusa niyo mpamvu rero aca ashima kuja mu nzira y'ubusambanyi Hatungimana Festus asanga amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi yari akwiriye kubaheza amafaranga yo kwihangira imirimo kugira ngo iyi nkunga ya PAM izajya itinda bazajya bifashisha amafaranga baba bavanye mu byo bakora bakora muri ibi- iyi mitahe bariko bahereza abana mu ku- mu gukora amabrikete y'ibizuku mu buryo bwo gucana natwe n'amasabune budushiramo kugira ngo dukore amasabune indani mu nkambi baduha ibikoresho byodufasha cyane mu mugwi w'abagendana ubumuga mu nkambi ya Rusengo umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda emmanuel ntirampeba nawe yemeza yuko iki kibazo cyo gutinda gupokera kiraje inshinga impunzi zose ariko mu cyumweru gitaha pam izatangira gutanga inkunga y'amafaranga ku mpunzi zo mu rusenda turafite ikibazo gikomeye cyo gupokera kuko biboneka ko amezi abiri a- agiye gu- guhera tutaronse imfungugu aseri itubwira ngo ni ukurindira mugabo rero hari uwari yatubwiye ariwe aserukira ibiro by'ibaraka ko dushobora gupokera ku munsi wa mbere mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi ya rusenda n'iya murongwe ziza zihabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa n'ishiramwe rya pamu ribinyujije muri banki ya tembe aho impunzi zigenerwa ibihumbi cumi n'icyenda magana atanu by'amakongomani vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara ya kivu y'epfo
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri cy'iterambere u rwanda rwari rwarihaye inshingano yo kuzahura uburezi bwashegeshwe na jenoside igahitana abarimu n'abanyeshuri benshi abandi bagahunga ibikorwa remezo birimo amashuri nabyo bikangirika mu kugena icyerekezo cya makumyabiri makumyabiri u rwanda rwiyemeje kuzahura uburezi bwari bwarashegeshwe n'ubwo kugeza ubu hari bimwe bitarabasha kugerwaho cyane cyane ibirebana n'ireme ry'uburezi rikunze kunengwa n'abatari bake asumutakaboyi nibyo atubwira leta y'u rwanda isobanura ko yari yihaye inshingano zo kwigisha abanyarwanda abazi gusoma no kwandika bakava kuri mirongo ine n'umunani ku ijana bariho mu mwaka w'ibihumbi bibiri bakagera ku kigereranyo cy'ijana ku ijana mu mwaka wa makumyabiri makumyabiri icyegeranyo giherutse gushyirwa hanze ku bushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo mu rwanda bwakozwe hagati y'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi na karindwi n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bugaragaza ko igipimo cy'abazi gusoma no kwandika mu rwanda bageze kuri mirongo inani na gatandatu ku ijana ni ukuvuga abari hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine ubu bushakashatsi bwerekanye ko abanyarwanda bize amashuri abanza ubu bageze kuri makumyabiri na babiri n'ibice icyenda ku ijana abarangije amashuri yisumbuye ni bane ku ijana mu gihe abarangije kaminuza no hejuru bari batatu n'ibice bitandatu ku ijana leta ivuga ko kugira ngo igere ku burezi yifuza yahagurukiye gushaka abarimu b'abahanga kandi babyigiye Irene Ndayambaje uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB avuga ko ubu leta yafashe umugambi wo gukundisha abana b'abahanga kwiga mu mashami y'uburezi maze iborohereza mu masomo ariya mashuri nderabarezi muri iyi myaka yashize eh, ntabwo yabonye icyo nakwita ngo sapoti mu bijyanye n'ibikoresho byose nkenerwa hari aho rero wageraga wenda nko muri TTC tegura abandi bazigisha muri primaire wenda amasiyanse ugasanga iyo TTC itagira laboratwari mu yandi magambo wasanga aho ngaho harimo icyuho noneho tunagiye no mu ndimi buriya niba ari ahantu tugomba gushyira imbaraga ni ukwigisha indimi kubera ko indimi ni umuyoboro w'ibindi bintu twigisha byose nk'uko uba wize rero guhera umwaka wa kane w'amashuri abanza ukazamura ibyigishwa byose binyuzwa mu rurimi rw'icyongereza ni ngombwa rero ko uyu munsi dutekereza gushyira icyo bita laboratoire de langue mu matitisi yacu kugira ngo abanyeshuri barangizamo za titisi babe bazi izi ndimi twigisha amashuri yacu ku rwego rwo hejuru ubwo rero nabyo ni ibindi bikoresho bitabaga amashuri kandi tugomba kujyanamo uwize uburezi bwe agiye kugera akarusho akarusho ni uko we amafaranga azamugendaho yiga ntabwo azayishyuzwa narangiza kwiga ibyo rero mu by'ukuri biratuma abanyeshuri b'abahanga bakurikiye amashuri nderabarezi twita TTC bakigisha imyaka itatu bakaba bari muri kaminuza icya mbere bari kwiga neza kandi noneho nibanarangiza bagomba kugaruka noneho n'ubundi leta ivuga ko yashyizeho gahunda zorohereza abashaka kwiga uburezi mu rwego rwo kuzahura ireme ry'uburezi ryakomeje gukemangwa n'abatari bake bamwe mu barimu bemeza ko ireme ry'uburezi ridashingiye gusa mu kwigisha abarimu neza ahubwo hakwiye gutekerezwa n'uburyo hazamurwa imishahara ya mwarimu ubu ikiri hasi ugereranije n'abandi bakozi ba leta reka duhere ku mu ae uhembwa ibihumbi ijana na cumi na bitatu kuri aho mirongo itanu ntihasigaye ibihumbi mirongo itandatu azaryamo aguremo imyenda aguremo isabune yidepurase ntabwo byavamo rwose nyine ni- niyo mpamvu uzasanga umuntu yambara ishati imwe icyumweru kigashira ikindi kikaza ubu nyine bakatwita amazina batangira kutubatiza amazina urebye ikibazo ubundi ni amafaranga naho ubundi kwiga uburezi ni byi- uzi ukuntu ari n'akazi keza hari ibindi byiciro ariko byemeza ko kuvuga ko uburezi bwapfuye burundu ari ugukabya kuko harimo abanyeshuri bamwe bize neza gusa abo mu miryango itari iya leta bagaragaza ko nubwo hari ikibazo cy'amateka cyashegesha uburezi ariko bidakwiye kuba urwitwazo kuko hari ibindi bikorwa leta yateje imbere kandi bivuye ku busa abahanga mu by'uburezi ntibatinya kuvuga ko amavugurwa ya hato na hato yakunze gukorwa muri uru rwego inzobere mu burezi zitagishijwe inama ari kimwe mu bibazo byakunze gushegesha ireme ry'uburezi muri iki gihe mu cyemezo kikibukwa na benshi cyavuyeho kitaranashyirwa mu bikorwa ni ikirebana no kwigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu wa gatatu abafite amashuri yigenga bari bagaragaje ko kitabashimishije kuko bikangaga gutakaza abanyeshuri baje mu bigo byabo bashaka kwiga izindi ndimi zitari ikinyarwanda iki ni kimwe mu byemezo bitatinzeho mu ntangiriro z'uku kwezi minisitiri w'uburezi mu rwanda mutimure eugene yatangaje ko imyigishirize mu mashuri abanza isubiye uko yari isanzwe ni byiza ko twakwigisha mu rurimi rw'icyongereza kuvana mu p1 kugeza mu p6 icya kabiri ni byiza ko twakora uko dushoboye kose kubera icyuho dufite tuzi mu ndimi zose muri rusange turagira ngo tubibutse ko ikinyarwanda icyongereza ndetse n'igifaransa ari indimi twemera y'uko zigishwa mu mashuri mu buryo butandukanye ariko kiriyare hari akarusho ko icyongereza hari medium of instruction mu mashuri yose nta gitangaza rero kuba dusaba y'uko mwigisha ururimi rw'icyongereza kuva mu p1 kugeza mu p6 mu gukomeza guhangana n'ikibazo cy'ireme ry'uburezi guverinoma y'u rwanda iherutse guhabwa na banki y'isi inguzanyo ya miliyoni magana abiri z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari ijana na mirongo inani mu mafaranga y'u rwanda aya mafaranga azifashishwa mu mishinga yo guteza imbere ireme ry'uburezi bw'ibanze kongera ibikorwa remezo n'ubushobozi bw'abarimu aya mafaranga kandi azakoreshwa mu bikorwa byo kubaka ibyumba by'amashuri ibihumbi cumi na kimwe n'ubwiherero busaga ibihumbi cumi na bine bingana na mirongo itanu ku ijana by'ibikorwa remezo urwego rw'uburezi mu rwanda rukeneye ikindi kinengwa n'abakurikirana hafi uburezi muri iki gihe ni ikibazo cyo kwimura abanyeshuri batabikwiye amabwiriza ya minisiteri y'uburezi avuga ko mu ishuri rimwe mwarimu adakwiye kurenza icumi ku ijana ry'abana basibira umwana umwe umwe wigisha mu ishuri rya leta mu mujyi wa kigali yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko hari ubwo bimura abanyeshuri baf- bafite ama- amanota mirongo itatu ku ijana kugeza no kuri mirongo ine mu gihe abatsinzwe baba babaye benshi kandi badakwiye kurenza umubare wagenwe perezida paul kagame aherutse kuvuga ko atimvisha uburyo umwana utatsinze yapfa kwimurwa gusibira gu- cyangwa gusibiza umunyeshuri sinibwira ko hari umwarimu wifuza ko yasibiza abanyeshuri ariko umunyeshuri utatsinze we bam- bamwimura bate nubwo muri iki gihe iyo uvuze uburezi humvikana ubushobozi buke bwa bamwe mu banyeshuri barangiza amashuri abanza n'ayisumbuye hari benshi bishimira ko noneho ubu buri mwana wese ufite ubwenge ahabwa ishuri hatitawe ku kureba aho avuka cyangwa umuryango akomokamo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
amakuru yacu y'imikino tuyahere mu burundi aho bamwe mu bakunzi b'intamba mu rugamba basaba umutoza olivier niyunge ko kwegura bitaba ibyo ababishinzwe bakamusezerera ku mirimo yo gutoza ibyo barabivuga nyuma y'aho ikipe yatozaga isezerera mu mikino ya sekafa nta mukino n'umwe ibashije gutsinda mu mikino yose ine yakinnye naho muri handball amakipe ya mizinga na sisters niyo yatwaye ibikombe by'irushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe rya handball mu burundi desire hatungimana niwe utugezaho iby'iyo nkuru kuri uno wa mbere niho umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba ushika i bujumbura uvuye mu nkino za sekafa zihuza imigwi nserukirabihugu y'umupira w'amaguru mu karere ka afurika y'ubuseruko umugwi umenyerezwa na olivier niyunge ko batazira mutombora utashye ufise amanota ubusa kuri cumi n'abiri mu nkino zine wakinye iryo higanwa ryabaye ribi cyane ku burundi kuko intamba mu rugamba kiretse gutsindwa na uganda ibifatwa nk'ibisanzwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi kuko uburundi butarigera butsinda ico gihugu umugwi w'uburundi watsinzwe na eritrea igiriye amajana abiri na gatanu ku isi somaliya y'ijana na mirongo icenda na gatandatu na jibuti y'ijana na mirongo umunani na kane mu rutonde rw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa rwasohotse mu mpera y'ukwezi kwa cumi na rimwe uno mwaka bamwe mu bakunzi b'intamba mu rugamba bivanye n'uwo mwimbu mubi bagasaba olivier niyunge ko gutanga imihoho bitagenze uko akabogozwa tubiravye hari hakenewe yuko ahindurwa kuko byose mubiravye intsinzwi zose twagiye turakora uh, nibaza yuko nyinshi ziba zavuye ku mumenyereza kuko n'abakinnyi bagiye barabivuga abakinnyi bamwe bamwe naho batashatse kubishyira ku mugaragaro ku bw'iwanje uku kwezi kwa cumi na kabiri nibaza yuko koba ari uko kwezi kwa nyuma kwa olivier mutombola akabisa abandi bakaza bakagerageza kumenyereza umwuga iserukiragihugu turabe yuko twotera imbere ubu hari hageze yuko asezera cyangwa akirukanwa kuko birateye isoni simvuga yuko biteye isoni kubera atari umumenyereza mwiza ariko bitera igisoni kubera rezilita kubera umusaruro mubi agize mu muguseruka igihugu intama mu rugamba ntize ntakekeranya yuko inyuma y'ibibereye muri uganda mu nkino za sekafa na wenyine niyamara kwicara agatekana agatekereza akiyumvira ibyabaye muri uganda ndibaza yuko ahava afata ingingo yagishinga ntahe agakinjura ku isi nzima iyo umumenyereza adatanze umwimbi ukwiye cyangwa umwimbi mwiza aca ahindurwa ibyo birumvikana birumvikana ko imikenyero yiwe imaze gusaza mu majambo make mbona kuri jewe ko umumenyereza w'inamba olivier mutombora ko yosubirizwa ariko nkashima ibikorwa byose yakoze kugira intamba mu rugamba zije inshuro yazo ya mbere muri kane mu rukino rwa handibare naho kuri uno w'imana niho hasozegwa ihiganwa ryari ryateguwe n'ishyirahamwe rya handibare mu burundi kugira bigishe urwaruka ingendo yo kurondera ubuhizi aho bari hose mu rukino rwa nyuma umugwi w'igisirikare muzinga ukaba watsinze ishuri sos ibitsindo mirongo ibiri n'indwi kuri mirongo ibiri na bibiri fredi irambona umumenyereza wa muzinga amenyesha ko umukenyero yakoresheje ari wo watumye baronka intsinzi akaba avuga ko bagiye gukomeza ibikorwa twashoboye gushyira ingufu cyane cyane ingufu twagize muri kote defanse aho byagaragaye yuko twarusha umwuga twahigana wa sos na sos ni umwuga ukomeye twama twakenye kenshi mugabo muri iyi migwi uko ubizi usamaye utarafuje ahantu usanga baguciyemo birasanzwe mu bigeme naho igikombe cyatwawe n'umugwi wa sisters utsinze rumuri ku bitsindo mirongo ibiri na bibiri kuri cumi na bitandatu desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika amakuru y'imikino tuyakomereza mu rwanda duha umwanya mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira uko bihagaze mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wa cumi na kane ari nawo ubanziriza uwa nyuma mu cyiciro kibanza fazale ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya gasogi united yanganyije na as kigali igitego kimwe kuri kimwe apr fc yatsinze heroes fc igitego kimwe ku busa kuri stade ya bugesera kuri stade de la mitiye ku mumena bugesera fc yatsinze gicumbi fc ibitego bibiri kuri kimwe imikino itanu isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri stade kamaramaka i rusizi ikipe makipe ya Espoir FC yanganyije na AS Muhanga ubusa ku busa. Andi makipe yanganyije ubusa ku busa ni Musanze FC na Etincelle FC mu mukino wabereye kuri Stade Ubworoherane i Musanze. Ikipe ya Police FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade de la Mitiye ku Mumena. Kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, Rayon Sport yanyagiye Mukura Victory Sport ibitego bitanu byose kuri kimwe. Ikipe ya Sunrise yanganyije na Marine FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Gorogota i Nyagatare. Mu gihe hasigaye umunsi umwe w'imikino kugira ngo igice kibanza cya shampiyona kirangire, biragaragara ko amakipe abiri y'ibishyitsi munsi APR FC na Rayon Sport ariyo afatwa nk'abakandida ku gikombe nk'uko bisanzwe bimenyerewe buri mwaka. Gusa ikipe ya Police FC nayo ntabwo iravuga ijambo ryayo rya nyuma nubwo nayo iri muri amakipe adashimwa kabiri. Amakipe ya Kiyovu Sport na Mukura Victory Sport yo ntawatinya kuvuga ko asigaye ku mazina. Kwa gatandatu w'iki cyumweru twatangiye hateganyijwe umukino w'amacuma acanye hagati ya APR FC na Rayon Sport. Amagambo ni menshi mu bafana ku mpande zombi kandi ni mu gihe kuko byamaze kumenyerwa ko bahora mu mihigo kuva kera.
Ikipe ya APR mu by'ukuri ihagaze neza urebye impande zose ndakubwiza ukuri urambona nk'umufana nkanjye urabona vuze ranjye mfite hano uvuga ngo nzarara muri saze nzagera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo negura mace neza ingoma bazizane ibidomoro ikintu cyose ngiye kujya muri iyo kadi nk'umufana kubwiza ukuri ubu rero siporo nakubwiye ko rero siporo guhera nta gikombe nta gikombe n'iki cyo mu rwanda rero siporo izongera gucaho uyu mwaka kuri rero siporo ni umwaka wo gutwara ibikombe byose nta na kimwe dusigaje tugarutse ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona nyuma y'umunsi wa cumi na kane ikipe ya mbere ni ya prfc n'amanota mirongo itatu n'ane ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na rayon siporo ifite amanota mirongo itatu na rimwe polisi fc izari iya gatatu ifite amanota makumyabiri n'icyenda ku mwanya wa kane hari mukura victory siporo n'amanota makumyabiri n'abiri as muhanga izari iya gatanu nayo ifite amanota makumyabiri n'abiri ikipe ya gatandatu ni kiyovu siporo ifite amanota cumi n'icyenda etenseri fc nayo ifite cumi n'icyenda ikaza ari iya karindwi ku mwanya wa munani turahasanga bugesera fc nayo ifite amanota cumi n'icyenda sunrise ni iya cyenda ikagira amanota cumi n'umunani ikipe ya cumi ni gasogi united ifite nayo amanota cumi n'umunani as kigali ni iya cumi na rimwe n'amanota cumi n'ane ikipe ya cumi na kabiri ni marine fc nayo ifite amanota cumi n'ane musanze fc iza ku mwanya wa cumi na gatatu n'amanota cumi n'abiri igakurikirwa ku mwanya wa cumi na kane na espoir fc nayo ifite amanota cumi n'abiri iya cumi na gatanu ni gicumbi fc ifite amanota umunani naho ku mwanya wa cumi na gatandatu ari no wa nyuma turahasanga heroes fc ifite amanota umunani n'umwenda w'ibitego cumi na bitandatu yari claude munyandinda i kigali
inshuti mwakomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika turabashimira ko mwahisemo kudukurikira tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
kagafoto kawe hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mu nzozi twohahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica ngwino usange ndagusize ndagusize yoba washobora kumbwira yuko nawe umwungura uryama nkasinzira umutima wanjye ukaruhuka hari igihe mpora ngira amadidane nkibaza ko we woba warahindutse mbwira ko atari byo mbwira ko gifise kagafoto hari naho bishika mw'ijoro nkakisegura ngo ndabe yuko mw'inzozi twahahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica